imwumvanira ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'amakuru duhera kuri hirya no hino ku isi twateguriwe na aloise bigirimana
mwaramutse jeffrey ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya ibihugu vya afurika bishashe mu kanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano ku isi vyasavye ibindi bihugu vyo muri ako kanama ejo ku munsi wa kabiri gushigikira ibihano sede yawe yafatiye mari ibi vyasabwe na michel biange ambasaderi wa gabon muri onu ku izina rya leta aserukira na leta ya ghana ndetse na leta ya kenya ibihugu vya afurika uko ari bitatu bifise intebe mu kanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi nayo muri burkina faso abasirikare umunani barimwo umukomanda umwe barafashwe bagirizwa kuba bari mu mugambi wo guhungabanya inzego z'igihugu ibi vyavuzwe n'umucamanza mukuru w'igisirikare hamwe n'abajejwe umutekano ejo ku munsi wa kabiri ibi biro bivuga kandi ko vyamenye uyu mugambi ku munsi wa gatandatu inyuma y'aho umwe mu bari muri wo awushize ahagaragara nk'uko ivyo biro bivuga itohoza riza ryaratanguye kandi abasirikare umunani baramaze gufatwa kugira babazwe muri etiyopiya abantu cumi n'icenda barishwe n'indege yo mu bwoko bwa drone mu ntara ya tigre mu buraruko bw'ico gihugu ku munsi wa mbere no ku munsi wa kabiri ibi byavuzwe n'abakozi b'amashyirahamwe y'abagiraneza hamwe n'abategetsi b'amavuriro ejo ku munsi wa kabiri ibi bitero bikurikiye ibindi byabaye ku munsi wa gatanu byahitanye abantu mirongo itanu na batandatu mu ikambi y'abateshejwe ingo zabo mu buraruko bushyira uburengero bwa tigre umuvugizi wa leta ya etiyopiya yavuze ko atamakuru afise y'ibyo bitero byose bivugwa mu gisata c'amagara y'abantu ica kabiri c'ababa ku mugabane wa buraya gushika mu kwezi kwa gatatu ngo bashobora kuzokwandura ubwoko bushasha bwa covid cumi n'icenda bwiswe omicrone ibi vyavuzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ejo ku munsi wa kabiri ni mu gihe kandi banki nkuru y'isi yagabishije ko ubu bwoko bwa omicrone bushobora guhungabanya ubutunzi bw'isi bwariko burasubira kwisununura mu miliyoni hafi umunani z'abanduye mu minsi indwi iheze umugabane wa buraya niwo waronse igitigiri kinini c'abapfuye n'abanduye ku isi nk'uko biri mu biharuro byatorokanijwe n'itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp leta y'abatalibani muri afghanistani yasabye ibihugu bibanyi vya uzbekistani hamwe na tajikistani kwisubiza indege za gisirikare na za kajugujugu zatwawe muri ivyo bihugu bibanyi n'abapilote bahunze igihugu mu kwezi k'umunani umwaka uheze abapilote b'abanyaafghanistani bahawe imyimenyerezo n'abanyamerika nibo batwaye izo ndege zirenga mirongo ine bari kumwe n'imiryango yabo muri uzbekistan umushikiranganji yakub yahamagariye abo bapilote bose gutahuka mu gihugu c'amavukiro mu mutekano yemera ko bagize itunga ry'igihugu kandi bazobishimirwa abasesenguzi ariko baracafise amakenga ku bivugwa n'abatalibani ko bazocungera umutekano w'abahoze muri leta abahoze mu bajejwe umutekano barenga cumi bivuga ko boba barishwe mu ndwi ziheze n'abatalibani nayo mu nkino z'umupira w'amaguru ku munsi ugira gatatu w'inkino zihuza ibihugu vya afurika ziriko zibera muri kamerune ejo ku munsi wa kabiri algeria isanzwe ariyo ifise igikombe c'izi nkino yanganije na sierra leone ubusa ku bundi nigeria yatsinze misiri kimwe ku busa nayo sudani na guinea banganya ubusa ku bundi nayo kuri wa gatatu tunisia ikina na mali nayo mauritania ihure na gambia mu gihe guinea equatorial ikina na cote d'ivoire izi nkino zizomara ukwezi zatanguye ku itariki icenda y'ukwezi kwa mbere zirangire itariki zitandatu z'ukwezi kwa kabiri
urakoze aloise bigirimana kutugezaho ayo makuru mukomeje kumva ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ikaze noneho mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ariko tuyahere hano muri amerika aho perezida joe biden yari yavuze ijambo rikomeza rikanashimangira uburenganzira bw'abanyamerika bose gutora biden agiyeyo ni ikintu cyiza kugira ngo abereke yuko iyo ibyo bariko baragira atari byiza ashigikira abademokrate iyo ngwano barimo kugira ngo abantu bose bashobore gutora mu gihe bakurikije amategeko uyu ni leonsa kizimana umurundi ukurikiranira hafi ibibazo bya politiki muri amerika aba mu mujyi wa chicago muri leta zunze ubumwe za amerika iyi nkuru mu buryo burambuye n'izindi twabateguriye naho mu kanya gato yari imaze kubibabwira hano muri leta zunze ubumwe za amerika perezida joe biden yari yongeye kuvuga ijambo rikangurira abanyamerika gushyigikira umushinga w'itegeko rigenga amatora muri iki gihugu uyu mushinga w'itegeko ryemerera umuturage wese gutora wongera uruhare rwa guverinoma ya amerika mu gukurikirana amatora kuruta uko byari bisanzwe bikorwa ku rwego rwa za leta mu buryo bwazo ukomeje kutavugwaho rumwe hagati y'abademokrate n'abarepublikane muri sena ya amerika mu ruzinduko yagiriye ejo muri leta ya georgia aherekejwe na visi perezida kamala harris yatangaje ko uyu mushinga w'amategeko uzaba ishingiro ryo guha demokarasi urubuga rusesuye no kwimamaira igitugu ku buryo bwa burundu yavuze ko ari amahirwe yo guhitamo umucyo bakuye umwijima babyerekanishije gutora perezida biden yemeje ko aho ahagaze kuri iyi ngingo ahazi kandi ko atazatezuka mu gushimangira aho ahagaze kuri uyu mushinga perezida joe biden yongeye kwandika ku rubuga rwa twitter ko amateka atigeze agirira impuhwe abananirwa kurengera uburenganzira bwabo bwo gutora ikibazo cy'uyu mushinga w'itegeko nicyo mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriyeho n'umuhanga mu bya politike leonce hakizimana uravye ingene joe biden ariko arabitegura ariko amera nk'usubira mu nzira abandi bose bari barabibaza ko arivyo bikenewe kuko ico ni ikibazo gikomeye cyane ku banyamerika na cyane cyane abademokrate kugira ngo bashobore kuraba yuko ibintu vyo gutora vyomera neza kuko urabona gushika ubu republike bagomba kubikwegera iwabo bakagomba gukuraho ibintu abantu amategeko yari asanzwe ahari ingene abantu batora rero joe biden agiyeyo ni ikintu ciza kugira ngo abereke yuko iyo ivyo bariko baragira atari vyiza ashigikira abademokrate iyo ngwano barimo kugira ngo abantu bose bashobore gutora mu gihe bakurikije amategeko so iki ni iciyumviro ciza harimo ibibazo bikuru binini birimwo kuko hariho n'ubu abantu barabya agateka kazina muntu benshi bataza kujayo kubera babona yuko atariko arakora ibikwiye ivyo vyoba biva kuki hariho nk'abakomeye cane rwose mu vyerekeye uburenganzira bw'abirabura n'abashigikiye ivyo gutora basa n'abatava bitaba iryo jambo ivyo vyoba vyavuye kuki ku bwanyu hari abavuga ko ari ukubera badashaka ko izo ngingo zose ziguma amajambo ahubwo zishigwa mu ngiro nuko nyine bimeze amaze igihe kinini avuga yuko ashigikiye yuko amatora yoba bakurikije amategeko abantu bose bagatora mugabo uravye vyose umengo bihera mu majambo bobo ico bavuga bavuga bati rero twereka ibikorwa ugabanura amajambo kuko uravye afise abasenateri babiri ategerezwa kumvisha yuko bomushigikira kugira ngo bahindure amategeko yo muri sena abo nabo ni joe manchin n'uwundi yitwa kirsten uh, we arizona uh, badashoboye kumushigikira ngo bemere yuko amategeko y'ingene batora muri sena ahinduka ivyo vyose azoguma ari amajambo rero iyo abantu b'agatakaza bavuga bati he genda wumvisha abo bantu babiri yuko bategereza kwemera ko amategeko ahinduka kugira ngo habe amategeko atorwa muri sena no muri parema hanyuma ivy'amategeko vyo gutora bihinduke urumva rero akazi kari kuri we amakuru ariko aratangazwa avuga ko ashobora no gushigikira rya tegeko bita filibuster ni ukuvuga ko aho kurinda kuronka amajwi mirongo itandatu kw'ijana kugira ngo itegeko ariko ashira imbere rirengane mu nama nkingo z'amateka hava ashirika ko amategeko ahindurwa kugira ngo ivyo vya filibuster ntibirinde gusaba amajwi mirongo itandatu kw'ijana murazi ko abademokrate badakwije abasenateri bashika mirongo itandatu ego mico nico kibazo nyamukuru kuko abademokrate abasenateri mirongo itanu abarepublikani bagira mirongo itanu umva baranganya urumva visi perezida niwaheza akabatatura mugabo mu gihe bimeze gutyo abademokrate ntishobora kwemera kubura n'umwe rero ingorane zihari ni zibiri icya mbere ni uko bumvikana yuko mirongo itandatu bahora basabwa ivyo bivaho bakaja kuri mirongo itanu iyo filibase ikuvaho umugana ingorane ngira kabiri ni uko naho ba mirongo itanu abo basenateri babiri bamaze iminsi babloka ibintu byinshi vyava ya biden ashaka kurangura batemeye kwa ivyo bintu bihinduka nta na kimwe ntaho bija ico nico kibazo nyamukuru icyo kibazo ni ikibazo nyamukuru kandi ni ikibazo nkoramutima kuko murazi ko na perezida atari yihutiye gushyigikira ko iryo tegeko rya filibasito rihindurwa ibyo ntibishobora gutuma abademokarate ku bwabo nabo nyine bacanamo nibyo byatanguye kuba nacana ubu ninaje wewe mugabo navuga ko ariko arahindura kuko urabona yakoze muri sena imyaka myinshi rwose ni ikintu cari kimeze nk'icyahora kimugora kugira ngo yumve ko iyo filibasito yohava kuko wewe niyo kera yahora ayishigikira rwose avuga ati hategeza kuba amajwi mirongo itanu atandatu kugira ngo amateka makuru makuru ahinduke umugabo ubu yemeye ko ibyo bihinduka rero urumva ni intambwe nini yagize kuri we ariko urumve ingorane iri mu bademokarate abadeputika bose asa n'uko yabaye yuko wowe namwe yemera kubishigikira umugabo abademokarate ako kano gucanamwo batumvikanye yuko aya mategeko ahinduka ni ikibazo kihari koko ego mu majambo make cyane rwose hakizimana leonce mutubwire ikintu mwibaza ko coba catumye na perezida afata iyo ngingo yo gushigikira ko ayo mategeko y'amajwi kenerwa kugira ngo itegeko rirengane hari abavuga ko ari ukubera hirya no hino mu maleta atandukanye amategeko ariko arahindurwa kenshi bakavuga ko ari abarepubulika bayahindura kugira ngo ukuntu bahora batora bihinduke bavuga ko ashobora kuba azogabanya uburenganzira bw'abantu bwo gutora ivyo bishobora kuba ari imvo zatumye na perezida ahindura aho yari ahagaze kuri ico kibazo ego cane uravye ivyo abarepubulika bariko barakora n'ibintu uravye ingene bafata ibintu vyabo vy'amaredistricting bakayasubiramwo ukuntu bariko bagira amaredistricting bariko barabigira ukuntu batuma bikwegera ko ukuntu abantu fate hari nk'abantu b'abaminority nk'abirabure usanga babakwegeye hamwe ari benshi bagaca babashira hamwe ugasanga rero intara bazigabuye ukuntu abademokarate baca badefavorize rero muri ico gihe ivyo bisa n'ibibakanguye bikanguye abademokarate baba bati turahagwa nitwaguma tubije kuko nyene ica kabiri naco ni uko uravye neza biden ingene yatowe yatowe n'abirabure benshi abirabure ntibamushikiye rwose cane leonce hakizimana murakoze cane rwose ku kanya muhaye radiyo ijwi ry'amerika yego murakoze namwe
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
tuve muri amerika tujye mu burundi aho abaturage bakoresha umuhanda nimero ya karindwi bavuga ko hatagize igikorwa vuba ushobora gusenyuka burundu umuyobozi mukuru ukora ibyerekeye amateme n'imihanda mu burundi we arahumuriza aba baturage ni inkuru y'ijwi ry'amerika yateguye ibifashijwemo n'abanywanyi bayo mu burundi turayigezwaho na desire hatungimana i kigali mu rwanda uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura urenganye ibiro vya zone musaga iri mu bumanuko bw'ico gisagara hari ikimenyetso cerekana ko iryo barabara rigeramiwe ikiraro cungikanya zone musaga na kartier kamesa iyo zone nyene caracitse burundu kugira uruja n'uruza rubandanye haciwe iruhande y'ico kiraro akabarabara k'imfata kibanza ugeze ku birometero indwi mu mitumba ihanamye y'intara ya bujumbura hafi ya paruwase gatolika ya buhonga ibarabara ry'igihugu inimero indwi ni kabiri na rimwe ntiribe rigihita hamwe atagikozwe vuba uretse ko abakunzi b'ijwi ry'amerika bavyiboneye bamwe mu baricamwo babifitiye gihamya amakenga turayafise cane gose yuko tubona yuko umwanya n'umwanya ndishobora no gucika imodoka canke uruja n'uruja rw'ibintu ntibisubire kurenga uriko urabiraba imodoka zibiri ntizishobora kuhahwanira imwe ibanza kubisa iyindi mu kurinda yuko iyindi irengana bivanye n'ukuntu iri barabara usanga ririmwo ibinogo ahandi naho ugasanga rirahengamye turema dutwaye nk'umuntu agwaye tumushikanye iyo aza yahwereye byo ngaha muri komine nyabira bakuri diseti kuko ni kenshi twama duca ngaha tukabura amasanganya n'abantu n'ugupfa bagapfa nkatiko tubagenda ngaha ku mubare ugasanga imodoka iraduhitanye canke irahitanye umuntu iruhande yo gusaba ko iryo barabara rigeramiwe kandi rifitiye akamaro kanini igihugu na bene cyo ababa mu micungararo y'aho iryo barabara rica mu ntara ya bujumbura baragerageza kurisanasana n'aho bidafashe bavyuka buri gitondo bafurira ibinogo biri muri iryo barabara rya kaburimbo bakoresheje ivu kuva abashinwa baza kuhakora barahakoze hamaranye kandi ahantu imodoka ziva ruguru nka zijya zipakiye imizigo zirahaduka zigasubira inyuma hajya najya amakamyo ava hanze araduka imvura yaguye zikanyerera aho imbere mubona aho kadundura imodoka imanutse twatewe n'imbabazi kubera ababyeyi bamamashe muri iri barabara naje nshobora kuricamo ndi mu modoka kimuri ndi ku moto mugabo kenshi ryama ryabaye amasanganya menshi turabavaronte amatubaye kwivaronta turavuga uti reka dukore ikishiyiza ubuze barakora bibereye nibazoduhemba umuyobozi mukuru arongoye igisata kijejwe iby'amabarabara mu burundi yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko hari amabarabara makuru makuru ageramiwe n'isidagurika kubera ko amaze imyaka myinshi regis mpawe nayo arongoye igisata kijejwe amabarabara akavuga ko bidahita byoroha mu gutanguza ibikorwa byo kuyasanura kubera biba bisaba amahera menshi cyane birasaba yuko dusaba ingurane ibindi bihugu canke tukikora ku bandi dusanzwe dukorana nka banki mondiale na, na bade ahandi gukora amabarabara bisanzwe kuyasubiramwo kuko ibarabara n'inyubakwa nk'izindi nyubakwa zose riragira ingorane ugasanga ari aho ryononekaye canke aho ryasidutse ibyo twita mu gifaransa entretien ivyohe n'amafaranga ava muri leta y'uburundi ayo rero tuba tuyazi neza nk'ubu leta yaratanze amafaranga ashika imiliyaridi mirongo ibiri na zitanu yo kugira ngo aya mabarabara asanzwe yari ahari tuze turayasubiramwo tuyakora neza mugabo ayandi kubera usanga ari ibikorwa bifata ku myaka ibiri cyangwa itatu amafaranga aba ari muri bije y'igihugu ni amafaranga aba yasabwe ko ingurane cyangwa aba yasabwe ko imfashanyo uwo mutegetsi ariko akavuga ko leta itareze amaboko mu ntumbero yo gusanura iyo mihora ifise uruhare rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu n'abakibamwo mawe n'imana agafatira ku mabarabara aza yaratanguwe gusanurwa amabarabara ashika hano bujumbura menshi ariko arakura ariko arakura kandi yakuriye rimwe nicyo gituma twatanguye kuyakora murabona nk'iri rya bujumbura cy'ibitoki twaratanguye kurikora ririko riranaherahezwa hariho n'ibarabara rija mu rumonge ariryo bita ibarabara rikuru rigira gatatu ririko rirakorwa kuva inyanzarake gushika mu rumonge naho nyene ibikorwa byaratanguye kuva mu rumonge gushika igitaza ibikorwa naho nyene byaratanguye kuva igitaza gushika ibujumbura turiko turarondera uburyo kugira ngo iryo naryo nyene ritangure gukorwa ibarabara ry'igihugu nimero indwi muri kino gihe rigeramiwe n'isidagurika rifise uburebure bungana n'ibirometero ijana na mirongo itatu rifatanya umugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura n'intara ya rutana iri mu bumanuko bw'uburundi riciye mu ntara za bujumbura na bururi
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ni umwanya w'ikiganiro amerikana mumenyereye buri wa gatatu muri aya masaha ikiganiro cyibanda ku byaranze amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo mugitegurirwa kandi mukakigezwaho na thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa mbere igihumbi magana cyenda na mirongo inani na kane leta zunze ubumwe za amerika na vatikani basubukuye umubano usesuye wa diplomasi wari umaze imyaka hafi ijana na cumi n'irindwi warahagaze nibyo tuganiraho muri make murakaza neza mu kiganiro amerikani kuva repubulika ya leta zunze ubumwe za amerika ikivuka mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu yamye igirana ibiganiro n'umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose na leta ze les etats pontifico mu gifaransa zabayeho mu butaliyani bwo hagati kuva muri magana arindwi na mirongo itanu na kane kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi izi leta za papa zari zigize igihugu kimeze nk'umunani bwite wa kiliziya gatolika kiyobowe nyine na papa nizo zasigaye ari vatikani tuzi muri iki gihe igihugu cyigenga cya mbere gito cyane ku isi n'ubuso bwa hegitari mirongo ine n'enye mu mujyi wa roma rwagati igihugu cya vatikani gitegekwa n'umushumba wa diyoseze gatolika ya roma ariwe papa umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose nk'ubwami butavugirwamo kandi ntavuguruzwa monarchi absolu mu gifaransa kuva mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na karindwi leta zunze ubumwe za amerika na leta za papa batangiye noneho bwa mbere umubano wa diplomasi wari ku rwego rwa konsila gusa ariko mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na karindwi inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress yashyizeho itegeko ribuza guverinoma kugira abadiplomate kwa papa nyamara nk'uko tubisanga ku rubuga rwa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika umubano wo ku rwego rwa konsilo wari usanzwe warakomeje uza guhagarara mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi ubwo papa yaramaze gutakaza leta ze ubutaliyani buzimwambuye bumurekera vatikani yonyine gusa bityo leta zunze ubumwe za amerika ntiyemeye ubusugire bwa vatikani nk'igihugu cyigenga kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na kane ikindi kandi abaturage benshi ba leta zunze ubumwe za amerika ntibakundaga abagatolika ndetse bari bafite banagaragaza impungenge nyinshi z'uko igihugu cyabo gishobora kurenga ku ihame rivuga ko leta itandukanye n'amadini koko rero itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika risobanura ko congress itazigera ihirahira ngo ishyireho itegeko ryimakaza idini iryo ari ryo ryose muri amerika ariko abaperezida ba amerika batandukanye bakomeje kugira intumwa zabo bwite zihariye kwa papa batari bakenewe kwemezwa na sena kimwe na bambasaderi nyakuri mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatatu perezida ronald reagan na papa yohani paul wa kabiri noneho batangiye kurebera hamwe uburyo bwo kuzura umubano ariko noneho ukaba washingira kuri za ambasade kongeresi y'amerika nayo yabihaye umugisha ikuraho rya tegeko ryo mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na karindwi ijwi rya amerika kongeresi imaze gukuraho rero ririya tegeko ryo mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na karindwi perezida reagan na papa yohani paul wa kabiri basinye ku itariki ya cumi y'ukwa mbere igihumbi magana cyenda na mirongo inani na kane amasezerano yo gushyiraho ambasade no guhanahana abambasaderi bwa mbere na mbere kuva icyo gihe kugeza n'ubu nta ambasaderi n'umwe wagenwe na perezida wa amerika sena ye yari yanga kwemeza icyo gihe ariko rero mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na kane hari ababirwanyije hano muri leta zunze ubumwe za amerika urugero rumwe mu zindi nyinshi nka national council of churches urugaga rw'amadini y'abaporoso ku rwego rw'igihugu na southern baptist convention urugaga rw'amadini y'ababatisita mu majyepfo y'igihugu bagiye kurega perezida reagan mu nkiko bavuga ko icyemezo cye kinyuranyije n'itegeko nshinga kuri bo cyashoboraga gusenya urukuta rutandukanya leta n'amadini mu rukiko rwa mbere baratsinzwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatanu barongeye baratsindwa mu rukiko rw'ubujurire mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatandatu inkiko zavuze ko abaregaga batatanze ibimenyetso bifatika n'ibisobanuro bifite ireme mu rwego rw'amategeko niko byagendekeye n'izindi manza nyinshi zitandukanye kuri icyo kibazo none leta zunze ubumwe za amerika na vatikani bafite bambasaderi ku mpande zombi kandi leta zibanye neza minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko bajya inama kenshi kandi bafatanya mu bibazo bitandukanye byugarije isi birimo nk'uburenganzira bwa muntu amahoro gukumira intambara ibibazo by'ubutabazi ku bari mu kaga iterambere no kurwanya ubukene kurengera ibidukikije no gukora ku buryo amadini yumvikana ku isi ariko nta nkunga y'iterambere leta zunze ubumwe za amerika iha vatikani nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntagihumurije mbashimiye ko mwagikurikiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na tomasi kamilindi murakarama
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc
murisanga
abantu barenga miliyoni magana atatu na cumi nibo bamaze kwandura covid cumi n'icyenda ku isi nk'uko bitangazwa na kaminuza ya johns hopkins ibarizwa mu mujyi wa baltimore muri leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko abamaze gupfa bagera hafi miliyoni eshanu n'igice naho kugeza ubu inkingo zirenga miliyari icyenda arizo zimaze gutangwa ikiza cya covid cumi n'icyenda kirimo kiragana he abahanga barabivuga wiki ntucikwe n'ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi saa kumi hano ku ijwi ry'amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inshuti mwabanye natwe muri aya makuru aha niho dusoreje ayo muri aka kanya tubashimira mwese gukurikira ibiganiro by'ijwi ry'amerika gegenewe icyubahiro niwe wegeranije aya majwi naho amakuru yari ahagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe n'ubu uri mu bandi basore